Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mwese icyo dusaba bene gihugu ni uko bogerageza bakaba maso bakabandanya birarira bakabandanya batanga inkuru hanyuma rero eh, izo moto nazo zigenda ijoro tugomba kubihagarika uwo ni aloyizi ndenzako musitanteri wa komine ndava mu ntara ya mwaro avuga ku bwicanyi bwaraye bubaye muri muri ako karere ni mu kanya gato tugiye kubashikiriza kandi mu kanya gato inkuru y'abandi bantu baraye bishwe i bujumbura no mu ntara ya rumonge mugume ku maradiyo yanyu mu burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri no mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu harapfuye umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi colonel lucien rufyiri uwundi muntu umwe yarishwe mu ntara ya rumonge muri komine burambi mu ijoro ryakeye akaba ari umutama w'imyaka mirongo indwi ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza
Colonel Lucien Rufyiri yarasiba imbere y'umuryango w'urugo rwiwe nk'igihe cy'isaha zitanu zibura iminota cumi z'agatondo mu gihe yari atahutse umwe mu bari hafi yahaguye ibara atashimye kuvugira kuri mikoro uko byagenze yabwiye ijwi rya amerika ko abarashe Colonel Rufyiri bari mu modokari y'ibiyo binyegeza abicaye imbere mu muduga iyo modokari kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ngo yari yamye izunguruka muri karitsiye ya kabiri ya zone ngagara mu buraruko bwa bujumbura hafi y'ahaba umuhisi ariko nta muntu n'umwe yigeze yibaza ko yarimo abagizi ba nabi canke abicanyi igihe umushinga ntaye rufyiri yicwa yari ageze imbere y'inzu yiwe agire yinjiza umuduga umuhungu wiwe yararoye kumwugururira nawe nyene yarashwe ariko imana irakinga yakomeretse ku maboko haba imuhiriwe canke imbere y'uburuhukiro bw'ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore inshuti abagenzi n'ababanyi bari bumiwe babuze ayo bacira n'ayo bamira bamwe amosozi yagenderanira mu maso ariko bakiremesha baganira n'ababo uwundi musore nawe nyine atashimye kuvugira kuri mikoro yacu kubera imvo z'umutekano wiwe yatubwiye ko Colonel Rufyiri yarashwe insasu zirenga zitatu kandi zamugemye mu mutwe igipolisi kimenyesha ko Colonel Rufyiri yishwe mu gihe yari avuye ku biro vya zone Ngagara icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise nkuru nziza avuga ko amatohoza yatanguye ahandi habaye igitero cahitanye ubuzima bwa kiremwa muntu nahitwa Gishiha zone Maramvya komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'u Burundi mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abantu bitwaje imipanga bateye urugo rw'umutama w'imyaka mirongo irindwi baramwica bongera bakomeretsa umukenyezi wiwe n'umukozi wiwe Jerome Buzeze ngo yahora yikekwa ko ari umurozi igipolisi cemeza ko abantu babiri bikekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka gushika ubu ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu ry'igiteka rivuga ko amatohoza ryagize yerekana ko abantu mirongo irindwi aribo bamaze kugandagurwa mu duce dutandukanye tw'u Burundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atekazina muntu senidash nawo umenyesha ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu baba ijana na mirongo itatu bishwe mu bitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eroge buri kaneza abantu babiri kandi bagizwe n'inyamiramabi y'igipolisi n'umunyezamu wo ku ngoro y'umugambwe sndfdd barishwe barashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abandi batatu barakomereka muri zone na komine ndava y'intara ya mwaro ivyo vyabaye mu gitero ci- c'abitwaje ibigwanisho batemanye eh, c'ibi- c'abitwaje ibigwanisho bataramenyekana nk'uko bivugwa n'umusitanteri wa komine ndava inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga abo bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri bagizwe n'inyamiramabi mu gipolisi izwi ku izina rya Laurent Sinzi nkayo n'umunyezamu wo ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ku mugwa mukuru wa commune Ndava azwi ku izina rya Zakaria Nzeyimana nkuko vyemezwa na mustanteri wa commune Ndava abo bantu barasiwe mu bunywero bw'uwitwa Bosiko buri ku mugwa mukuru wa commune Ndava nko ku birometero 11 uvuye kwibarabara rya Bujumbura Gitega winjirana aho bita kwibubu hari nk'igihe cisa imwe ku mugoro mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nk'uko bivugwa na Aloyizi Ndenzako mustanteri wa commune Ndava ico gitero cabaye ku isaha imwe y'ijoro igitero c'abantu cumi harimo babiri bari bafise inkoho baca batera mw'idepo y'uwitwa Bosco baca basanga umuropeje yari yicaye indani babanza kumurasa bamaze kumurasa rero niho baca batangura gusaba amahera bari bamahera bonye ni depo mu nyuma rero haca hasohoka umunyezamu ararira ingoro y'umugambi CNDD-FDD baca baramu baramukurikira baramurasa baramwica abo bare bateye hari abajejwe umutekano baba barakurikiranye yego bimaze kumva ko bateye twaravuganye n'abajejwe umutekano baca barashika kuri ico kibanza umustanderi wa komine ndava yemeza ko muri komine arongoye umutekano wari wifashe neza aruyizi ndenzako agasigura ko ico bagiye gukora ari uguhimiriza abanyagihugu kugira birarire ntihagire usubira kubaca mu ryahumye ikindi bagiye gukora no guhagarika uruja n'uruza rw'amapikipiki yunguruza abantu bugo bugorobye nico gituma rero tugiye guhagurukana bene gihugu kugira ngo ducungere abo bantu ico dusaba bene gihugu ni uko bogerageza bakaba amaso bakabandanya birarira bakabandanya batanga inkuru hanyuma rero izo moto nazo zigenda ijoro tugomba kubihagarika iruhande yabo bishwe hari abantu batatu bakomeretse umwe muri bo yababaye cane nk'uko bivugwa n'abaryango babo abo bateye kandi mu gusubira inyuma bagerageje guturira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD iri ku mugwa mukuru wa commune Ndava ntiyasha kiretse idirisha ryayo gusa ryononekaye nkuko bivugwa na mustanteri wa commune Ndava abacitse kwicumu muri ico gitero cakozwe n'abantu 10 baje ku mapikipiki atatu babiri bitwaje inkoho zibiri biyamiriza ubwo bwicanyi Renovato nziho ruri ni umwe mu banyendava yiyamiriza ico gitero baramaramaye cyane kandi zaratucafuje cyane kubera aho hantu hahora ari ahantu hatekanye hakaba kandi nta njyano z'imigambwe zari zihari canke z'amoko icyo twifuza rero ni uko abanyagihugu tuguma dusenyera ku mugozi umwe nyamara b'amakomite bavuga yuko ari umubajijwe aburike muri wose umutekano akaja ku kipi maze tukarwaniriza umwate hamwe maze tukaguma turi hamwe ubutegetsi tusaba yuko gutungereza abajejwe umutekano kubera ngira ngo kumbura ibyabaye byatumwe nuko hari hasanzwe hari abapolisi bakeyi aba bakumugwa mukuru wa commune ndava bavuga ko ico gitero bagiha intumbero y'ubukoze bw'ikibi ariko ntibasiga inyuma ko hoba harimo intumbero ya politike bafatira ku kuntu abo bateye bagerageje guturira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ngaho ku ndava muri abo bateye nta numwe arafatwa gushika ubu yaba mustanteri wa commune ndava ekana komiseri w'igipolisi ku rwego rw'intara ya Mwaro Disimas niyo ngabo bavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane abaraye bakoze ico gitero muri komine ndava y'intaramwaro Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika murika murekera ukuri
mbega ukuri ko sindi ikinyoma mbega ineza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abasiruko n'abarengera isango ntigutange murika murekera ukuri
abanyeshurikazi bahura n'ingora- bahura n'ingorane zitandukanye mu gihe ci- c'ubutinyanka inyinshi zijanye no kudasobanukirwa ku bijanye n'ubuzima bw'imyororokere umunyamakuru elsa digne eh, kagwiza nu- ari mu myimenyerezo y'akazi akorana n'ijwi rya amerika mu burundi ya niwe adushikiriza inkuru yerekeye amagara y'abantu kuri iki kibazo
ingwara zimwe zimwe zirafata abigeme bo kuri lise kominare musenyi mu gihe c'ubutinyanka bivuye ku gipande c'impuzu yaheze bakoresha mu gutega amaraso ariko rero n'abigeme bakoresha ibikoresho vyabigenewe ari vyo kotegisi bavuga ko ukuyambara umunsi wose batayihinduye zibazanira akamoto kabi ubukene bw'amafaranga ari hagati y'igihumbi igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri yo kwama baguze kotegisi niyo siguro y'iryo suku rike umunyeshuri kuri dise minisipari musenyi nk'ubu nka jewe nakoresha zine nki- ku- mu minsi ine urabona zine ku murango ngiye ku ishuri nza nambaye imwe hama ntashe nkaca ndayigumamwo hama mu ijoro nkaca nobwa nkambara agatambara mu gatondo nkambara iyindi ni ukuvuga nakoresha zine ku murango na- n'adutambara mu ijoro kamwe kamwe ibura ry'amakuru ku bijyanye n'inyifato ibereye mu gihe abigeme bari mu butinyanka nayo iri mu bibatera ingorane inkurikizi ni uko bimushikira ari ku ishure impuzu yambaye ikononekara muri rusange iyo ni ingorane yaba yashikiye abanyeshuri bo kuri lise kominare musenyi mu mwanya w'ibyigwa bigatuma badasubira gukurikira mu ishuri neza nk'uko bariko barabituyagira ivyo kandi ntibitera ingorane abigeme gusa ariko n'abanyeshuri b'abahungu igihe babibonye ntibatekana umunyeshuri w'umuhungu yiga mu mwaka w'icumi atwiganira uko yavyifashemwo igihe yabona amaraso ku mwigeme bicaranye ku ntebe iyo rero amateka yindutse tujya tubimenya kuko wowe ntaba agiye yiteguye ngo abe agiye yambaye ya kotegisi yawe nk'akarorero nk'uwo twicaranye ibyo bimushorokanye bimuvuyemo cyangwa ntibyipikanye ntibishoboka mpababuka kimwe gusa nyine eh ndagira ndagira ah ntagira ubwoba uko kumenyekana kw'ibihe umwigeme ari mu kwezi kuratuma bamaramara Ku- abakobwa bo kuri lise kominare musenyi ntibakurikiranwa bikwiye n'ababyeyi babo ndetse n'abarezi ku bijanye n'isuku mu bihe vy'ubutinyanka ku ruhande rw'ababyeyi nabo bariyemerera ko batayaga n'abakobwa babo umubyeyi wo kwibarabara ry'indwi muri zone musenyi ya komine mpanda avuga ko atagituma babiyaga kuko bimenya mu kwigurira kotegisi canke mu kwironderera ibitambara bakoresha nta ngorane n'imwe bagira kuko nta kintu na kimwe bambaza ati mama bimera gutya umukobwa na nyina baganire nta- nta kiganiro nk'iyo twigera tugira twebwe erega hari ushobora kuba yicaye na nyina wiwe akamenya ukuntu yironderera agafaranga akadandaza urabona ariko aradandaza rero nta kintu na kimwe ashoboye kugusaba arimenya wenyine vyongeye ibibazo abigeme bagira mu bihe vy'ubutinyanka ntivyitabwaho n'abarezi bo kw'ishure insiguro ni uko abanyeshure batababwira ukuri kw'ingorane bafise igihe basaba impusha pascal nkomeza kuyisaba ni umuyobozi w'ishure rya lise kominare musenyi ariko kenshi ntitumenya neza neza ko kiba ari ico bagiye gukora ariko impusha turazibaha kenshi usanga aje kukubwira ko agwaye canke amenetse umutwe canke bamutumye bamukeneye bakamutuma tumenyeshe ko ugukurikirana abanyeshuri kuri lise minisipali musenyi bitoroshe aha ni mu gihe abajeje gukurikirana indero kuri iryo shure batarenga babiri mu gihe bategerezwa kuba umunani
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwedi mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo ibujumbura mu burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza ee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo jerome niyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cya kiganiro mwikundira aricyo ntorere kazoza mu kiyago cya politiki giheruka twari twabaciriye ku mayange ibyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomine yaranzwemo imyiyerekano mu bihe biheze inyuma y'aho tuvugishije abanyagihugu ku byerekeye ubuzima babayemo muri kino gihe n'icokorwa ku bwabo twarabemereye ko muri kino kiganiro tugiye guha ijambo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano reka mbere na bamwe mu babikurikiranira hafi kugira ngo bagaruke ku idonido ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no ku muti wotogwa n'ubu nyine nongere mpe ijambo kirisi munezero aganire n'abo batumire
ikiganiro intorere kazoza uyu munsi nk'uko mwabyumviye tukaba turi ko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya musaga n'ico bamwe n'abandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone uyu munsi umutekano utifashe neza ku ruhande rw'igipolisi c'u Burundi ngo si ngombwa ko igihe cyose hari uwiketswe ko yoba ari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaza abajeje intwaro Pierre Nkurikiye avugira urwo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi baboneka ari benshi kigabanuka
ibikorwa by'abapolisi cyangwa abandi bakorana b'abasirikare bagira umutekano abapolisi baba benshi ahantu bivanye n'ukungene aho hantu haba hameze kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara saa sita ugasanga atanu umwe ahari cyangwa ugasanga bungururije ku rindi ugereranyije n'ukungene hari hameze imbere y'uko by'imigumuko bibaho nibyo koko uno munsi hariho abapolisi benshi ugereranyije na kiriya gihe akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo baba ngaho hantu nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa cy'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana posite ku musaga ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye ahandi baje kuhakorera niho usanga umutekano uhungabana tukavuga ko hariho abapolisi beza n'abapolisi babi bigenda gute ibyo iyo nkumbure ni imvugo yabo bivanye n'uko ushobora gusanga abo bakorera kuri komine bamyeho usanga bafise ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abo biyumvamo kurusha abandi ariko umupolisi w'umurundi uno munsi ni umwe bose bafise bajejwe igikorwa kimwe ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo nane mwibaza ko hariho inyifato kumbura ngira ngo bobashasha bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi n'abanyagihugu abapolisi bose bakora co kimwe burya ivyo nivyo n'akantu ko kugomba gucanisha muvuga uti barya ni beza canke bariya si beza mbega nyene abajejwe umutekano n'abajejwe intwari muriheze mugakorana gute muri ico kibazo c'umutekano muri zone ya musaga abanyagihugu muri rusange bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemwo y'umutekano ihurikiyemwo bose bimwe bita komite mixed de sécurité iyo rero washaka ku rwego rwa zone cyangwa rwa komine uburongowe n'ubujejwe intwaro hanyuma utwara igipolisi cy'aho hantu agaheza akaba icegera hagaca haja harajamwo rero n'abandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu baba bari ngaho hantu niko rero bimeze muri rusange mu burundi bwose birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkozi z'ibibi abo bandi bagize uyu mugwi urihurikiyemo bose bijejwe ikibazo cy'umutekano batabizi
ibikorwa byo gucungera umutekano navuga ko bifise ingero zibiri hariho ibikorwa byo gukinga hakaba n'ibikorwa byo gufata cyangwa byo kubuza icyaha kiba kiriko kirakogwa ibyo byose birafise ababikora nubwo twavuze ko abapolisi bafise aho bahurira n'abanyagihugu cyangwa n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi si ukuvuga yuko mu bikorwa byo gucungera umutekano bikorwa n'abo bantu byose bikorwa n'abo bantu hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abapo- n'ababijejwe gusa ari abajejwe umutekano abapolisi cyangwa abasirikare hakaba n'ibikorwa bindi bita- novuga bitari by'ubuhinga nk'ibi byo kwegeranya amakuru no kuyatanga gufasha kuba ijisho n'ugutwi kw'abajejwe umutekano bikorwa n'abo- n'abanyagihugu mutirira abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko uh, abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana ku- mu- umukuru w'umutumba ujejwe kartie atabizi eh, umuntu iyo aronderwa n'ubutungane nta na hamwe handitse yuko eh, abaji- abajijwe umutekano baba abapolisi cyangwa abasirikare bamaze kuronka urupapuro rwo mu butungane rurondera uwo muntu nta na hamwe handitse yuko bategerezwa kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari we wese yaba- n'ubwo yoba ari uwo ari muri uwo mugwi wamaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ar- ajejwe ikintu kanaka nta na hamwe vyanditse ko- yuko bigenda gutyo bamaze kuba bafise urwo rupapuro iryo tegeko ri- eh, urwo rupapuro ruba rurondera uwo muntu baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha ni vyiza ko eh, baheza bagaca ku bajejwe intwaro bari ngaho eh, kugira bafashanye nkumbura ico gikorwa kigende neza kurusha canke kinyaruke kuru- gu- gusumba ariko nta namwe vyanditse ko bitegerezwa kugenda gutyo na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri arya ma- birya bibanza vyabereyemwo ibintu vy'imigumuko hageze igihe iyo migwi yamaho y'umutekano imera nk'iyiremerewe hari mbere na bamwe bamwe bagiye badohoka ku buryo hagiye hatakara icyizere hagati eh, y'abajejwe umutekano n'abo- n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi Be- birashobora rero kuba byarashitse eh, bamwe bakavuga bataba abantu nu- tubibabwiye nko mbure basha baza kubwira za nkozi z'ikibishe ziruka canke tubibabwiye basha bagenda kubabwira kugira abanyegeze ivyo bigwanisho canke ibindi biba bigiye kuronderwa eh, icizere birashobora gushika ko kiba caragabanutse gatoyi ikibanza c'abajejwe intwaro co kirihe mu buzima bwa zone musaga fadimbo nimpa arongoye igisagara ca bujumbura umunyagihugu aba muri zone ya musaga uyu munsi mumubwira iki kugira ngo yumve yuko uh, abajejwe intwaro intwaro mm, i- ifise ico imwiyumvira ko yumve yuko hari ico mumuhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi
Eh, umunyagihugu kumusake nomubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone hariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya musaga ntakiriko kirakorwa kuko nta bantu boza gukora ivyo bikorwa hagaragara umutekano muke nobasaba ko nyine bohagurukira amahoro arya amazi abuze eh, birya bikorwa byose by'iterambere bitariko birakorwa bishobore gukorwa jeje umutekano umupolisi n'umusirikare uyu munsi bariko barakorera muri zone ya musaga kumbura ngira ngo barafise uko bokora gusumba uko uh, bakora bakoreye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo bo bo mwiyumvira yuko uh, hari akandi kariro boshiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise umwitwarariko yuko umunyagihugu aba ku musaga atunganirizwa habaye ubutungane ba sogokuru bamwe babivuga bati aharo abantu ha muruntu runtu sinobemera ko ejo ata myidogo yobura ariko ingene nzi babanye eh, bikunda kugorana cyane cyane kugira nabwiye habaye ibitero ariko eh, iyo bahanahanye inkuru bagateramana nta ngorane ziba icyo nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare ni uko bukwegera abenegihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira bara- bagwanye umwasi aho rero bituma atakwinubana ikibabaje n'igihe baba bariko baratera inkuru bamanye ukaza ubona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukaca usanga batanguye kubinuba ariko aho tugeze uno munsi hariho umwizero ujejwe intwaro a- a- ari mu wo murongoye mm, mukuru w'igisagara ca bujumbura umenga ntaboneka cane iyo hariko haraba nk'ivyo bikorwa we yofata ikihe kibanza uja mu kihe kibanza muri ico gikorwa nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ivyo ariko biraba abari mu yandi mabanga mugara afise amuserukira afise amajisho hajye hariho urongoye komine hariho urongoye zone hariho urongoye quartier hariho n'abo twita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni ijisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse nta cononekara nico gituma n'abenegihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane n'abo twitoreye abo rero nibo ba- bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko hari abavuga ati baraturenganije baradutwaye taca tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi z'ibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako abanyamusaga uko nabumvise umenga umukuru w'igisagara ca bujumbura uretse ko ari umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga bati urya mwene wacu urya mu ntwareze fredi mbona impamvu yindi baramuvuga no mu izina tunamurindiriye ko vyinshi nivyo eh, niho navukiye barandeze abandi bari umuntu banje abandi narabareze ahubwo nagira nsabe abo banyamusaga bose ko boshigikira umuhungu wabo Ah, iwabo nyene akaba ariho bamushigikira biboneka nituje hamwe rero nabo bakugwanje nabo bari umunanje nabo bavyeyi turabe ingene amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko umusaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahirwe ironka umukuru w'igisagara havuka umukuru w'igisagara ca bujumbura ndabashimiye murakoze cyane namwe iri jisho umunyagihugu n'uwujeje umutekano barabana kiba rizoshikana ku mahoro arama zone ya musaga twavuga ko kubaha ubuzima n'iyindi migenzo myiza y'abarundi bigifise ikibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishira hamwe search for common ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere ibibahuza no gutatura amatati bidaciye mu nguvu boba babibona gute reka dukurikire umufasoni florida aho itungiye arirongoye Eh, imigenderanire myiza iraronderwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi uga- bigatuma abantu batera imbere hamwe rero hagize aho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu umwe akagira ishavu undi akishyura uwundi nk'uko umengo ntamwitayeho aho ibintu bigaye- biba biri ko biraja mu matati cyane ko abantu babiri batata mu gihe hafise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ikidasanzwe ni giki ikidasanzwe ni uko abantu botatura amatati biciye mu nguvu biciye mu kurwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jewe nohanura abantu ngo umuntu wese aza aratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro ni ukuvuga ngo urwo rwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri rwo kumva ko rufise agaciro wubahwa rwubahirijwe nabo nyine barategereza kumenya yuko n'abandi bategereza kubahwa bakubahiriza nimba hariho abajeje umutekano bategereza gukorera aho abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyine bakeneye kubahwa Inge- inzego z'umutekano zirakeneye kubahakwa n'ukubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora ku bw'inyungu bwa- za bene gihugu niyo mpamvu iyo uciye ku mupolisi birakwiriye ko muramutsa ukamuha bwake niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyine kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima wo kumwegera ntaca ahita guterera kure nibatahure nabo nyine urwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari igihe umuntu agira inyifato bihagaze ku byo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba icyo gihe iyo uhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye ni uko wewe umwubahura bomenya igikeneye gukorwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makaritsiye atandukanye
kirisi munezero ndasubiye kugushimira mwe n'abo batumire mwariko muraganira jerome niyonzima nongere nkengurukire abo bose bateze amatwi ntorere kazoza ntimuranirwe mu banki no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru yo kuri ino saha mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika kuri site yacu ya interineti mushobora kuronka ayandi makuru n'ibiganiro aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri twitter na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri ino saha mwakoze naho mu kanya mu bindi biganiro n'amakuru